yeah good evening oh i don't come again oh my people. yeah my name is bose connors Stevie. uh, i'm here this evening to come and give you guys correct story about uh, our actor popularly known actor olu jacobs you understand me and what is going on around him yes my subscriber god bless you all those are sharing me out almighty god will reward you those are like and share my video every day god bless you my returning subscriber almighty god will bless you and reward you yes let's go now to to what brought us here right now uh, about uh, our popular uh, olu jacob yeah when we say rumor dey go say he die that day and he not die so make i tell una small about am Colin jacob na professionally eh, actor na im be in eh, an international unclaimed nigeria actor and film executive he has stayed in several british televisions and series and international film see Yeah, june he is about 78 eh, years old from abeokuta and he is married to Joke Silva with children and grandchildren. Now he is very sick. In dey sing. And this man na person wey be say Olujekan When be say everybody know am wey be say don't really win. He don't win many awards for film when he dey make. He don't win for America, for London. Even he get film when he get for Netflix you understand if you never watch that film make una go watch Uh huh. now go see where english This man dey comot english for mouth i they like to watch him film well well Because if film eh di way when him tell they command english even dis eh, silver um, di wife sef me think say joke silver i be think say his sister because they took you know husband and wife when they took on resemble come buy born fine children come get grandchildren Now people just want break down e don't they sick since e don't they sick e come they lean they lean they lean they lean eh This man come be like bogab you know person wey get height when he get body gidigba like that, that kind big man Now him come dey sick up and down when e come be say they come dey carry go everywhere i first think say they lose weight i come say ah if eh, old man dey lose weight when e dey get when e dey near e old age e no dey good say e dey get as e be why dis man come dey do we come for hear say na dis na im get say dem say e get cancer again early last year early dis year pardon me my dear sisters and brothers early dis year we come hear say olu jacob rumour just fly come say olu jacob don die everybody begin cry me sef i join dem cry o oh i cry not be small because you no good make person they die e better say make we dey do enmity than say we die but all the people when they disturb us now e good make it e they die because this kind man when they make us dey happy every day e not supposed to die like that. Now later now we come find out say now as we dey see and so say he he best friend when he dey close to her when they add film together, now he give her poison you know for the interview what they newly do now where they for dey go do film for location and they put poison for e food since then, I ain't begin sick He just newly expose dis kain secret now dis kain secret don't they mind since when be say People no even know wetin dey do and they only know say dem dey do nowhere wey they never carry am go na day they go hospital as they declare say e die na im wife come and say no my husband don die He she reject am she reject the the back to sender no be her husband go die say her husband still dey alive so na so they come carry am again from one place to another now na very sad story now olu jacob you see they sick but you're not gonna dey sick now as they tell they dey sick before when e no they talk. That dat time e no dey at all you understand me ah i can't shake my head say hey whose kind life be this one When we they hear I say now one of his friend best friend now him poison even nigeria boys even one two and four one night dem con dey use him name come they do for one line for this thing they they they use the account e name go open account say eh, jacob don well for the medicine who want buy the medicine wey e cure jacob for cancer say make they come buy buy dem come dey use and they do people from one and they dupe them. That one im wife can't come out again no say nothing when we no go see for nigeria everybody name now that they use nobody name when they know they use Now this time around when we say one kawan cook kid na so so person people name all these baby baby got actor now Now that they go form say die dem go begin use their name they collect money Now so they use mark jeff ashek name collect money you understand me uh -huh so na wetin make me come come out today say make i tell una say eh, make una dey very careful say for this location wey una dey go so say this jealousy too much The jealousy for that location e too much not be everybody because if they give if they give the uh, wetin they call am eh, role lead lead role na dem dey call am for for for english dem give dem lead role say make dem play dem begin jealous you you no go know your friend go begin jealous Maybe you don't forget now as they give am dat lead making the play those people now in suffering maybe go peace now for the hotel where they stay before you go just come back now don't know don't know the enemy of progress They there when they want me, they take a life comot They just suffer, carry this thing go there poison come put for im water or mineral when they drink na so the man is there and this sickness e tey before e come out for e body you know say dem get poison wey dey come small small small small e go dey eat person you go come reach one year before you go come out go they eat time, they eat time, they eat time, they eat am they go you go come reach one They reach one year before the thing go come come out You know they quick come out like that the person go they die small small small small small small na be that kind poison now they take poison olu jacob so the interview what they generally do now Now they take answer the interview what they newly do now Now they take come and say ha wetin happen to you When be say eh, you come dey sick sick When even rumour come carry am say your enemy don die na for that interview now na im come tell dem say see o na wetin do me be this one we go location na somebody na im poison me because of lead rule so we go location where dem go add film na dem come put poison for e drink na im come drink am Now since den e no even know Now since den now nowhere wey dem never carry and go even native dis e no where hospital hospital said no fit do am e no fit do me i believe say now Now those places wey dem for dey take agbo eh, eh because na yoruba im be now e no go lose guide That place wey dem dey take agbo see now the picture be this one see and now im no fit get us small small The picture that time when be say e no the fit at all e dey here the one wey con dey get up small small fit talk small now im con see be that one you understand me ah they say love is thicker than water see the picture of his wife him with his wife they say stand see this picture wey be say take art wey dey for netflix Now im see be this one you see ah the thing don they do are small small e don dey sick dey come for here small small thank you my god bless almighty god bless you oh, now for now.